iyi ni radiyo ijwi rya amerika ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti namwe bagenzi turi kumwe ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro byo kuri ino saha kuri uno munsi wa mbere itariki ya mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na oriyani itanga ishaka ndabaha ikaze mwese hitabye imana abantu batatu umuhisi generale de brigade atanasi kararuza n'umukenyezi wiwe hamwe n'uwamushungereye ubuzima w'umusirikare abandi batatu nabo bakaba bakomeretse bikomeye
uwo ni colonel gaspard baratuza umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi avuga ku iyicwa rya generale de brigade atanasi karakuza ni mu kanya gato turabashikiriza kandi ayandi makuru yerekeye ibyatangajwe na fatu benseuda uwo mushikirizamanza kizigenza wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha icc yavuze ku burundi n'inkuru y'umunyagihugu yishwe arashwe mu ntara ya kirundo mugume ku maradiyo yanyu kuri uyu munsi wa mbere umwaka urarangiye perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza atangaje ko azokwiyamamariza yindi manda yo kuyobora igihugu aho hari ku itariki ya mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuva asohoye iryo tangazo abatavuga rumwe nawe muri politike ndetse n'amashyirahamwe ategamiye leta yaciye ahaguruka atangura imyiyerekano ku itariki ya mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka uheze nyene kugeza ubu ishyirahamwe mpuzamakungu ritangaza ko abarundi bagera kuri majana ane na mirongo itatu bamaze kwicwa iryo shyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza kandi ko abarundi bagera ku bihumbi amajana abiri na mirongo itanu barenga bamaze guhunga igihugu cyabo amashyirahamwe atavuga rumwe na leta mu burundi yo avuga ko abarundi barenga ku bihumbi amajana atandatu bishwe mu gihugu hose ahandi naho abanyagihugu barakomerekejwe n'ibitero bigirwa n'abantu bitwaje ibigwanisho kugeza ubu abagira ivyo bitero ntibazwi kugeza ubu kandi nta matohoza yigenga arakogwa kugira ngo yerekane abafise uruhara muri ubwo bwicanyi n'ibindi bikorwa bigayitse ahandi naho sentare mpuzamakungu mpanabyaha itangaza ko izo kwihweza amakuru yerekeye ubwicanyi gufata abantu bunyamaswa gufata abapfasoni ku nguvu n'ibindi byaha byakozwe mu kiringo kirenga umwaka c'uruhagarara rwa politike mu burundi umushikirizwamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanabyaha icc fatu bensuda yatangaje uno munsi ku wa mbere ko iyo sentare ifise uburenganzira bwo gutohoza ayo mabi yakozwe bensuda avuga ko aricyo gituma batanguye inzira ya mbere yo kwihweza niba hashobora kuba itohoza ku biriko bibera mu burundi nta nyishu leta y'u Burundi yatangaje buno nyene ku vyashikirijwe n'uwo mushikirizwamanza mukuru wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha fatu bensuda bensuda amenyesha ko iyo sentare izorondera kuganira na leta y'u Burundi kuri ivyo bibazo uburundi bwarateye igikumu ku masezerano y'i Roma yashizwe yashizeho iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha ivyo biha iyo sentare uburenganzira bwo gukurikirana ivyaha vyo mu ngwano ivyaha bityoza agateka ka muntu n'ihonyabwoko mu Burundi ahandi naho generale de brigade atanasi karakuza yahoze yingirije mukuru w'ingabo muri menuska yishwe kuri uyu wa mbere mu gatondo ku mugwa mukuru wa bujumbura yishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bakaba bamwicanye n'umukenyezi wiwe mu ijoro ryakeye niho hari umupfasoni naho nyine hari umupfasoni w'intwazagabo yishwe mu gihe mu rugo rwiwe rwategwa inkuru ya eloge wiri kaneza igitero cyahitanye general de brigade atanaze kararuza cyabaye nk'igihe cy'isaha imwe z'agatondo cyabereye ku ibarabara ryitiriwe mutima mweranda iruhande y'ishure ryisumbuye rya saint esprit muri karitiye ya gihosha komine ntahangwa mu buraruko bwa bujumbura abari hafi y'ahabereye icyo gitero bemeza ko abantu bamutangiriye bari bambaye impuzu za gisirikare bafise n'ibikoho binini binini harimwo n'ibitera marokete aho imodokari yiwe yarasiwe haboneka ibisigarira byinshi by'amasasu nayo muduga yarimwo wari watobaguritse rwose bene kumwica batanguye kurasa umuduga igisasu ku ruhande rw'ububamfu umushoferi acagerageza guhungira mu bigo vya lycée saint esprit naho nyene bamukurikije amasasu mbere n'umuryango w'icuma wo ku rwinjiriro rw'iryo shure watobaguritse co kimwe n'akazu kahari bamwe mu babonye vyabaye bari bahahamutse ku buryo batashobora kuvuga neza ngo bamare iciyumviro c'ivyo babonesheje amaso yabo ahabereye igitero hari ibisasu bibiri biturika bita slim bitari vyaturitse abasirikare bahavuye babituritsa mu nyuma igisirikare c'u Burundi cemeza ko abantu batatu aribo baguye muri ico gitero Colonel Gaspard Baratuza umuvugizi w'igisirikare yabishikirije mu itangazo yasomeye abamenyesha amakuru hitavye imana abantu batatu umuhisi generale de brigade Athanase Kararuza n'umukenyezi wiwe hamwe n'uwaramucungereye ubuzima w'umusirikare abandi batatu nabo bakaba bakomeretse bikomeye harimwo umwana wiwe uwo muhisi general hakaba umushoferi yaramutwaye w'umusirikare hamwe n'uwundi nyine yaramucungereye ubuzima bakaba bari mu bitaro gushika ubu ako kagwi kateza umutego general kararuza ntikaramenyekana nk'uko bivugwa n'umuvugizi w'igisirikare mugabo intumbero yako yoyirazwa abateguye ubwo bwicanyi nta yindi ntumbero bagamije atari ukuburizamwo ubwiyunge buri mu gisigare c'u Burundi cavuye mu gikorwa co gushira hamwe igisoda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba buriyamirije ubwo bubisha bumaze iminsi bwibonekeza kandi burondera abantu bamwe bamwe bo mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi abatware hamwe n'abandi banyagihugu b'inzirakarengane busabye abasirikare bose gutekana kuguma bafatanye mu nda basenyera ku mugozi umwe mu gutuza ububisha nk'ubu ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba bubasaba kandi kwirinda abashaka kubacanishamwo kugira bashikire inyungu zabo mu kwisamburira ko no gusambura igisirikare ari nayo nkingi y'igihugu cacu turetse abakomerekeye mu muduga warashwe hari n'abanyeshure biga kuri saint esprit bakomeretse padiri guillaume bonja umuyobozi w'iryo shuri hariho abana bari bicaye muri karya kagerite hariho abaronse de, des eclats de verre kuko ibiyo vyamenetse hariho abandi baguye igihumura baragwa barakunguka ariko nibaza yuko atakinini babaye abo bandi padiri bonja asaba abategetsi b'igihugu kongereza icungerwa ry'umutekano ku bw'ineza y'abantu bose nukuri n'ibintu biteye ubwoba ni ibintu vy'ibara turakeneye yuko bacungera umutekano ejo abana kumbure bazohava batinya kuza no kuri iri shuri dusaba yuko ibi bintu vy'ubwicanyi na cane cane abantu barembera abandi bakabica ibiko byohera ko mu gihugu turonka umutekano ukwiye kugira ngo dushobore kwiga no kwigisha cyangwa gukora akazi ka leta nyine yego ejo bundi tugurura ishuri nanabivuze yuko dukeneye ko twigira ahantu atekanye ahantu hari umutekano ukwiye ahantu tuticura ko twicwa canke tumererwa nabi haba mu nzira haba no kwishura inyene turetse iki gitero hari ikindi cabereye muri karitiye gatunguru komine mutimbuzi ku rubibe rw'igisagara ca bujumbura n'intara ya bujumbura mu ijoro ryo kuri uyu w'imana ico gitero cabereye ku rugo rw'intwazangabo mu gipolisi cahitanye umukenyezi w'uwo mupolisi na musaza we iyo ntwazangabo nayo yakomeretse ku kuguru mu kiringo kidashika amezi abiri ku mugwa mukuru bujumbura hamaze kwicwa abasirikare batanu bo ku rwego rw'abaofisiye baguye mu bitero by'abantu bitwaje ibirwanisho nayo kuva mu kwezi k'umunani umwaka uheze general kararuza agize umusirikare wa kabiri wo ku rwego rwa generale yishwe general de brigade atanaze kararuza yarigeze kubicegera c'utwara ingabo za onu zigarukana amahoro mu gihugu ca centrafrique hagati y'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu n'ukw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu yari umujyanama mukuru ajejwe ibibazo by'umutekano n'ukwivuna abansi mu biro by'icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu be n'umutambukanyi wiwe basize imfuvyi zine eloge wurikaneza bujumbura ijwi rya amerika turagushimiye cyane eloge wurikaneza kuri iyo nkuru murantunga gato nkosoye gato ku bijyanye n'ubwicanyi bwagizwe mu burundi kuva perezida petero nkurunziza atangaje ko agiye kwiyamamaza ku yindi manda kuyobora igihugu cy'u Burundi amashyirahamwe atavuga rumwe na leta y'u Burundi avuga ko abarundi barenga amajana atandatu nibo bamaze kwicwa tu amakuru y'iradijwi ry'amerika arabandanya umugabo umwe yaraye yishwe arashishijwe inkoho ku mutumba wa mwenya muri komine n'intara ya kirundo uwo mugabo w'imyaka mirongo itandatu yarasiwe muhiriwe n'abantu baje bitwaje inkoho I- mu gipolisi bavuga ko bamaze guhagarika umuntu umwe mu bikekwa ku mvu z'amatohoza abajejwe intwaro nabo basaba abanyagihugu gufatana mu nda inkuru ya jean bosco ndarurinze agahinda n'umubabaro nivyo vyarangwa ku banyagihugu batari bake bari bagandagaje mu rugo rw'umuhisi venasi naye abagabo yaraye agandaguwe ku mutumba wa mwenya muri komine kirundo abagandaguye uwo muhisi baje bikika inyuma y'ubucuruzi bw'imbaho asanzwe akora bigira abaguzi veneranda manirambona ni umukenyezi wiwe arambarira ati mbega none mutama niyari tego niyari arambaza ati none uwo muntu ariko arambaza ubu nk'aya masaha iza imwe ninde yariko arumviriza amakuru je ntawe nzi ti mugabo ti aho ariho hose ti n'umuntu akurondera nizoho kumwirabira hanyuma gushikaho acaza we nyene aca arambwira ngoya ngo munsohorere ngo ushaka amafaranga ngo yararane ngo ejo mu gitondo ngo tuzoce dutora ngo tuze kumuhamba nawe rero muri uwo mwanya aca arasohoka bugingo nyene nsubi- ninjiye mu nzu ngiye muri saro hariya mu muryango nawe ahagaze hajya nyene numvise iti inkoho ivuga amuhaye sasa zitatu ca numva rigiguye hasi uwo mukenyezi asizwe n'umuhumure venasi avuga ko uwo musize mu bupfakazi yashoboye kumubona naramumenye nyene ni umukwe wa gasupari ni umukwe wa gasupari mu bijanye n'uko avuga yuko ngo niwe yamwiciye umuntu n'icyo gihe nyene umuhungu wiwe yapfa yavuze ngo umuntu bizohura n'uwundi ngo mpaka ngo mpaka ngo kaba kazikira ngo aheme nawe ngo yiyishuye ngo umwana wiwe ngo ajyame hundi ajyame hanyuma aca avuga ati abakwe banje n'abasoda jewe sinzabura n'umwe azomurasa nuko bafata n'uwo muntu akaza gusambira hamwe n'uwo sebukwe kuko umu- sebukwe niwe yabyivugiye ababanyi b'umuhisi bavuga ko ivy'uko yagirizwa uburozi bahora bavyumva ariko bo bakavuga ko atavyo bahora bamubonako kiretse ko ico bamubonamwo ari umubano mwiza gusa hagati yiwe nabo yari ifite agatekanizina ry'imana keza cane ntawe yipfuriza inabi rakabisa ararenganijwe bamuhoye utwiwe twiwe mbona bari babanye neza n'abantu bo ngaha nyene bera nta kibi twari tumwipfuriza ko yuko twari tuzi yuko ari umuntu nyene bamwagiriza yuko ari umuntu w'umurozi mugabo ubwo burozi twebwe ntabwo twabona ariko twumva ngo nango yamwiciye umuntu tukatavyo twari tuzi uwo muhungu uwo gasupara apfa ntabwo nawe yigera muramutsa naho yicaye nyakataho yari yicara abanyagihugu bo ku mutumba wa mwenya bati ubwicanyi nk'ubwo ntibwaheruka kuvugwa kuri uwo mutumba ngaha ino ngaha aha kuri uyu mutumba w'imwenya ibi bintu byaheruka mu mwaka uheze kuko byarabaye imwenya ku ibarabara hariya hariho umu- umusore umwe yacumise uwundi nkota aca ahita apfa n'ubu kandi arapfunzwe ari ari mu mpimba bapfuye icyo gihe icupa ry'ikiyeri mu- mu kabari nicyo bapfuye muri icyo gihe nayo aka kamaramaza rero kabonetse ubu kandi ubu u- ko kugira ngo bagandagurire umuntu ngaha muhira umuhanuzi wa musitanteri wa komini kirundo ajejwe ivy'intwaro n'imibano maniro pascal avuga ko bakiranye umubabaro ubwo rupfu asaba abanyagihugu gufatana mu nda no kubumbatira umutekano mugabo kugeza ubu ikibazo kiri mu minwe y'igipolisi bariko baragira amatohoza ni insiguro y'ibi bintu n'abantu b'abagizi ba nabi baguma batoba umutekano twarahagurutse kubagwanya kandi naho hariho agacamwo biriko biragenda neza abajejwe intwaro abajejwe umutekano abenegihugu eh, n'abajejwe ubutungane turiko turakorana kugira ngo duhashe ubwo bwicanyi yifato twosaba abanyagihugu ni uko boguma bafatanye mu nda hanyuma bakabungabunga amahoro n'umutekano urongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko mu byo bamaze kumenya ari uko ubwo bwicanyi bufatiye ku kwagirizanya uburozi komiseri arongoye igipolisi mu ntara ya kirundo avuga ko umuntu umwe yikekwa amaze gufatwa ku mvo z'amatohoza agira ko asaba abanyagihugu gutanga inkuru no gutabarana hakiri kare mu kirundo jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika ishyirahamwe pariseme rivunira akagohe abarundi ko bariko baronderera umuhoro uri mu kwaha iryo shyirahamwe ribona ko zimwe mu nyishu z'ibibazo by'uburundi ziri mu masezerano y'iyarusha yamara mu kiganiro iryo shyirahamwe ryahaye abamenyeshamakuru rimenyesha ko ribabazwa n'uko igice kinini c'abarundi kitazi ibiri muri ayo masezerano y'iyarusha ibindi kuri iyi nkuru fidelite ishatse ingwano ubundi ko buracamwo ni ingaruka mbi zo kutitabwaho kw'ihinga zitatu urundi bategerezwa kubakirako izo nkingi muri parsem avuga ko ijanye na politike intwari ibereye n'iry'iterambere mu bijanye na politike faustin ndikumana arongoye parsem abona ko amasezerano y'iyarusha atitaweho bikwiye na cane cane ko abarundi batari bake batazi ibirimwo iyo vyo niyo yatumye dusubira no muri demokarasi y'amatora ahandi vyari vyaranze ni ikintu c'inkingi ikintu nk'ico n'amakungu n'abantu nka clinton baza kuraba uriko murakora ari nkambiju n'ibihugu byagerageje biti kubona uburundi bufite andokima dositabili mugabo ugaca usanga uwo munyagihugu ntibabinyigize bamubwira ibivuyemo n'ibiki yumva mfata atari rwakaduga hanze n'abayenderituwere benshi ni bake banaya- usanga banayasomye kubera ata volonte politiki igeze ihaba mu biganiro biriko biraba hagati mu gihugu bihuza abarundi abarundi bamwe bamwe bo mu mihingo itandukanye y'igihugu bahora bashikiriza ko amasezerano y'iyarusha akwiye gufutwa mu gihe bigaragara ko abarundi batari bake batazi iri mu masezerano y'iyarusha fuse ndikumana atangazwa n'ingene bosaba ko afutwa ingene amasezerano wumva niho banga bafutwe kandi atigeze asigurirwa abanyagihugu yasiguriwe abanyagihugu ryari kugira bavuga ati turumva n'ico yazanye n'igiki mbari uwo munsi wumvise kampanye yo kuvuga yo kwigisha amasezerano yarusha mu burundi genda mu biganiro vyabereye mu baze aho vyabereye mu baze ati ndewe ko avuze ngo ngo ngo bayafute article ya mbere ivuga iki ikimubaza ti article ya kabiri ivuga iki sha uraba ukwisha ngo ntushobora kuza kuvuga ikintu ngo are ngo futa atana narizo kigira batagusigure utubuza kumbwira ati aha ndabonamo akanenge yabarinzi bari kugira uko mwishirahamwe rihamagarira abarundi guhindura igendo parsem umwihwezo bagize babona ko igihugu c'uburundi kidashobora kuva mu ngwane kirimwo inkingi zitatu zikurikira zidashizwe imbere izo nazo zijyana na politike intwari ibereye hamwe n'iterambere aho naho parsem ivuga ko ingwane zihanze uburundi n'inyishu zazo zisanzwe ziri mu bitabo uburundi bufise batanga akarorero kiri mu masezerano y'iyarusha mu biganiro bitekanijwe muri parsem bahamagarira abazobijamwo gushira imbere izo nkingi zitatu n'ivyo biganiro bivugwa je tuvuga tuti izo nkingi zitatu zitavyutse nta gihugu dufise nta gihugu ku isi gishobora guhagarara izo nkingi zitatu zitaba za- zitahari je niyo ni ukuntu biza nk'abategetsi bahuye n'urwaruka canke n'abandi bantu babwi- urwaruka barubwira iki dutera akamo abarundi tubakebura guhera hejuru kidafise izo nkingi zitatu kiba kiriko kiragenda harageze rero yuko bi- abantu bikubita agashi tukakigarura ni ugusura gusoma bijya bitabo turabifise iyo abantu bari kubarigira abahinga ngo jewe mbona vyogera uwo bisoma akavyumisha abantu solution yose ngo kurondera umuhoro uwo ufise kwa usomye accord d'arusha ugaca usoma strategie nationale de bonne gouvernance de lutte contre la corruption ugaca usoma vision 2025 uwundi muntu yotora solution isumba ivyo bindi ishyirahamwe parsem ritereka mu barundi kwijukira kumenya no gukwiragiza hose ibiri mu masezerano y'iyarusha kugira ngo abanyagihugu babimenye i bujumbura fidelite ishatse ijwi rya amerika urakoze cyane fidelite ishatse muri iki gihe uburundi buhanzwe n'ibibazo by'umutekano muke hamwe n'ubwicanyi butagira izina hari abarundi batangiye gufata iya mbere kugira ngo barabe ukuntu uruhagarara hamwe n'ubwicanyi byogabanuka maze bikanarangira muri iyo ntumbero harafashwe ingingo yo kuja mu mashuri yisumbuye hamwe n'amashuri y'imyuga kwigisha ugwaruka ibijyanye na kahise k'igihugu imico kama ibijyanye na politike hamwe n'ubutunzi kugira ngo ugwaruka rumenye ingene ngo byifatamwo aho ni mu ntumbero yo kugira bagerageze gutahura ibiriko biraba mu Burundi bongere bagerageze gute- gutegura kazoza kabo neza izo nyigisho zose zitangwa hisunze isinema yerekana kahise hamwe n'imico y'abarundi yateguwe na Leonce Ngabo ivyo nivyo mugenzi wacu Frederic Nkundikije na Leonce Ngabo bavuganye mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi mushinga nahe Leonce Ngabo atangura avuga aho iki cyiyumviro cyatanguye kugira ngo yigishe ugaruka
icyo cyiyumviro ni uko cyatanguye mu mwaka uheze tumaze kubona ibintu byari ko biraba mu burundi umwenga abantu ntibumvikana hanyuma murazi ko twace muri byinshi haraba n'impfu nyinshi abantu bicana bamwe bazirana ibintu by'amoko abandi by'imitumba ntumbaze ni byinshi cyane turiko turagenda turiko turagendagenda mu rwaruka dusanga benshi bisuka mu bintu canke bakurikirana ibintu vya politike batazi iyo biva niyo bija niyo twatangiye igihe cyumva tukavuga ati burya umuntu atazi akahise ntashobora kumva akubu canke ngo amenye ingene azovyifatamwo muri kazoza ni uko iciyumviro caje rero kugira ngo ko tuba tumaze gutunganya iyo sinema yerekana ubuzima bw'i Burundi kuva igihumbi kimwe amajana umunani na mirongo itanu gushika aho twikukiye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo itandatu na kabiri babanze bavyumve kugira ngo bashobore kuronka umuco kuriko biraba ubu hama batore n'inyigisho n'inyishu kuri kazoza kabo rero ngabo igihe cyose habaye umugambi mwiza nk'uyu cyane cyane mu bihe by'ingwano mu bihe by'uruhagara mu rundi intambamyi ntiziba nke hari intambamyi mwize mubona muri uyu mugambi wanyu gushika ubu novuga ko atantabamye n'imwe ahubwo aho duciye hose baranezerwa kandi bagakoma amashyi uwo mugambi kuko harimo inyigisho usanga urwaruka rutaribuzi na gatoya mbere twarasanze n'abadufashije kuko n'umugambi urazi umugambi nkuru urakenera n'uburyo twararonse abafasha udufashamwo hama ko twawutanguye dusanga ibice byose ari iby'abapolitisiyen mu migambo inyuranye cyangwa abakuru banyuranye bose barabishimye imbere ubu ni benshi bariko baradusaba yuko tubandanye tukazoshikira n'urwaruka rutize rutari mu mashuri baraheze igihe kitari gito mutanga uyu mugambi murashaka kutubwira nk'ibintu bimeze nka impact ibintu vyoba vyagize ingaruka nziza kuri uyu mugambi mwiza mwatanguye hari ibintu bigaragara mushaka kutubwira icya mbere na mbere ni uko aho twaciye hose urazi twabanje kugira tune ya mbere umwaka uheze mu kwezi kwa kwa munyonyo na kigarama ibyo impact ya mbere ni uko hano nye duhejeje kwerekana amafilm iyo filime ingene urwaruka rwatanga ibyiyumviro rwatangara kubona ko ruhejeje kumenyeshwa ibintu rutari ruzi rwonyine rugatangura rukavuga ati turabonye rero ibintu iyo byavuye mugabo tubigwanya gute kugira ngo natwe turonke uruhara navuga mu nzego cyangwa mu gutera ibyiyumviro ya politike cyane cyane ikindi bahagarara ko cyane ni ukuvuga ati muri kazoza kabo bizeye kuzoronga amahoro batekanirwe hamwe bashobora kumara imyaka mirongo itatu batekaniye n'abana babo atawuza aricura ati ngaha bazodusamburira cyangwa tuko turakurikiranwa na naka na naka icya kabiri ni uko iyo impakiti ntuvuga ni uko duhavuye baradusabye ko tubasigira iyo filime kugira ngo bazosigare barayiga hamwe n'umwigisha wa histoire yabo kugira ngo banonosore binjire mu byumvire bikuru bikuru basigare barabivugana kugira ngo barare umuco wikuramo izo nyigisho mutanga mukoresheje iyo filime ni inyigisho zifise akarorero abantu bashobora kurabira ko tubwire uruhara turetse inyigisho gusa na filime igira kugaruka ego urazi mu mashuri menshi twasanze batakira amafilime kubera kumure ubukene cyane cyane bw'ibyuma byo kwerekana filime ariko murazi yuko kuva kera narindi hari ikintu bavuga mu gifaransa bati une image vaut mille mots ni ukuvuga iyo umuntu abona igishusho kimwe kirasigura ibintu kurusha nuvuga disikuru kurusha amajambo igihumbi hano rero icyo twabonye rwose twashika hose banyotewe ubwa mbere bari banyoteye ngo kubona umushinga nawe ngabo wose ko bose baca basaba ko turimba sagamba burundi hama baraba sinema nawe ugasanga bayikurikiranye rwose mbere narinzi ko atavyo bamenyereye mugabo ugasanga hageze mu gihe cyo kuvugana ibyiyumviro cyangwa cyo kubaza ibibazo hari n'igihe bambaza ibibazo ntari niteguriye na gato kuko wabona ko ibisho byose bayikurikiranye bakabyumva turiko turavuga kandi ku masinema mu minsi iri imbere ndazi ko muriko murategura isabukuru y'amasinema tuzobatera akamo kandi mugire ico mutubwiye ariko ubu reka duhe ijambo abantu bari muri radiyo ijwi ry'amerika bafise igishika cane rwose co gushikiriza ivyiyumviro reka n'ibibazo mushikana ntahe leonce reka tuje kuri eric eric mwiriwe neza mwiriwe murafise iciyumviro murafise ikibazo munyarutse yego nashaka kuramutsa umutumire yego ndanabashimira kuri aka kanya mu maye kugira mvuge icyumviro cyane urakoze gushima icya mbere nagira nagira nkeze umutumire kuri iyo ngingo iba yarashyitswe ko yaratera icya filime ni nawe mfite n'ikibazo nshaka kumubaza none iyo filime yiwe azoyerekana uburundi bwose cyane hariyo amaprovensi amwe amwe icya kabiri nagira nsabe ko yobo boraba ukuntu bogwiza inyigisho mu mashuri dufate nk'igitabo cyogenerwa mu ishuri ku buryo botwigisha kahise tuvuga ati uyu mwanya tuwari iki gitabo iki n'iki kugira twige ndibuka muri primere hari igitabo nimba ari icy'igifaransa wasanga hari ipo- hari n'ifoto ya rwagasore mandela narakunda rwose kuhasoma kuko wasanga ari ibintu binyeteresa rwose nkumva ndashaka- ndashaka no kubisoma rwose rero ndashaka nsabe umutumire nimba bizokunda nimba bishoboka azokwinjire muri minisiteri adusabire batugirire igitabo kimwe kitwigisha mu bya kayi uburyo dushobora ku- ku- kugira rwanya ibi byama bidushyira buri munsi bitwigi- bitwigishe mama urumva yandike nka filime n'iyo filime mu gitabo uburyo bazoyitwigisha kuko si hose bafite amativi bokwama barayiraba egome ico ni cimviro ciza Eric eh, ndasaba mushira ntahe Leonce Ngabo akigaruke ko eka yishure na ca kibazo muwaje niba iyo film zo kwerekanwa ma province yose ariko reka tuje no kuri Don Divin Don Divin mwiriwe neza amahoro neza murafite ikibazo murafite iciyumviro yego me mbanje ko baramutsa ndamukiriza umutumire mwiriwe neza arakumva ubwo bwa mbere ngira mbanze eh, mfatanye n'imiryango yabuze abayo yego n'ababandanya babura ababo nkaba- abihanganisha ntibihangane Mhm.
hanyuma ndagira mbazi nagira nshimire umutumire ku ki- kuri kuri icyo cyiyumviro bagize caje hageze caje mu bihe turi bigoye turimwo nagira ndamubaze nti mbega ah, ko muriko mu- muraca mu- mu- mu mashure mu- mufasha uguharuka mu- mugwigisha mbega ko aba- abo twu- ah, mu ba- mu barundi bahungiye hanze turumva bahungiye pariki kandi harimo n'urwaruka ruri mu mashuri nyine canke ruti mbega urwaruka rwahunze rwogwo murashobora kurushikirana rwaruka mukagwigisha kuko nibaza ko ibi ibi ni ibintu bizohera hanyuma bakagaruka mu gihugu cabibarutse babo baka- nabo nyene tu- baka- ah, bakaba ari na burundi bw'ejo hanyuma ni mbega mwigisha mu muca mu mashuri honyene ko hari n'urwaruka tuzi eh, rwahejeje amashuri mugabo nabwo nyine ari burundi bw'ejo rwogo murufasha gute egome hanyuma i- i- ikibazo cya gatatu nacyo ndamubaza nti mbega mu gihe uburundi burimo ubwicanyi nk'uko turiko turabibona dufatiye akarorero ka hafi y'uyu munsi ya- y'uyu minsi turimo nyine mubona ubwicanyi bwabaye ndansi mbega aba batama bobo bari muri polisi bobo mubafasha bobo nta nyigisho bakeneye naho atari burundi bw'ejo muga ari burundi bw'uyu munsi bobo nta nyigisho mwo- mu- bakeneye nabo nyine muka- muka- mukagerageza kubigisha kuko nibaza ko nabo nyine ba- ntibabuze barabuze ikintu niko ndabyibaza ndabye ubwicanyi buriho ndabye politiki ingene imeze mbega Urakoze.
bobo mubafasha mwo- mu- bobo naco mwobafasha urakoze Hama Don Divin naragiye- ibibazo bihambaye arakoze cyane fadeke nkundikije kuri icyo kiganiro yateramije tubibutse ko kuri uyu munsi wa mbere umwaka urarangiye perezida w'uburundi pierre nkurunziza atangaje ko azo kwiyamamariza iyindi manda yo kuyobora igihugu cy'uburundi aho hari ku itariki ya mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kuva asohoye iryo tangazo abatavuga rumwe nawe muri politike ndetse n'amashyirahamwe ategamiye leta yaciye ahaguruka atangura imyiyerekano ku itariki ya mirongo ibiri na zitandatu z'ukwezi kwa kane umwaka uheze nyene kugeza ubu ishyirahamwe mpuzamakungu ritangaza ko abarundi bagera kuri majana ane na mirongo itatu bamaze kwicwa iryo shyirahamwe mpuzamakungu onu ritangaza kandi ko abarundi bagera ku bihumbi amajana abiri na mirongo itanu bahunze igihugu cyabo amashyirahamwe atavuga rumwe na leta mu burundi yo bavuga ko abarundi barenga amajana atandatu nibo bishwe aha ni naho duhereje ibiganiro byo kuri ino saha mwakoze cyane kudutega amatwi ndashimiye innocent kimenyi yadufashije kwegeranya ibiganiro ndashimiye n'abadufashije kwegeranya ibiganiro mu buhinga bw'ibyuma mwari muri kumwe na oriane itanga ishaka murakoze